iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese duteramanye muri iki gitondo cyo ku munsi w'imana muri kumwe nanjye fide niyo ngabo kuri mikoro muri iki gitondo dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino akurikirwa n'ikiganiro ejo mu gice cya kabiri ntimutangwe mu kiganiro dusangira ijambo guhera isaha cumi na zibiri gushyika isaha cumi na zibiri n'igice zo mu gitondo turabahaye ikaze ku ijwi rya amerika mwumvirize amakuru avugwa muri iki gitondo
ndabaramukije ndi aloyizi bigirimana inkuru y'u rwanda perezida paul kagame w'u rwanda avuga ko atamuntu n'umwe akwiye kwereka abanyarwanda inzira bacamwo mu gutwara igihugu cyabo kuko ngo ibyo babizi ni amajyambo yavugiye mu birori byo kwiganzura ku nshuro ya mirongo ibiri n'imwe inkuru ya erike bagira ubusa ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa rubayaho mu karere ka gicumbi ku mupaka w'u rwanda na uganda ni umurenge ufite amateka agize icyo avuze kuri fpr inkotanyi n'abari batuye mu cyahoze ari perefegitura ya byumba by'umwihariko muri rubaya na gishambashayo aha niho inkotanyi zari zaraciye ingando zihafite ububiko bw'ibikoresho ibitaro n'amasitoke y'ibiribwa kuhizihiriza uyu munsi ngo ni uguhesha agaciro abaho ku bufasha bahaye inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda nubwo ngo nta wabona uburyo yabashimira nk'uko umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho Bwana Milton Ngirente watoranijwe kuvuga mu izina ry'abanyagicumbi yashimye umukuru w'igihugu iterambere amaze kubagezaho n'abanyarwanda muri rusange maze avuga ko imyaka makumyabiri n'umwe ishize ari mike asaba perezida kagame ko yazakomeza gutegeka agasigasira ibyo bagezeho mu mbwirwaruhame perezida kagame yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri n'imwe igice kinini cyayo cyibanze ku gusa n'utemeranya bidasubirwaho n'uburyo ibihugu by'amahanga bikomeye bishaka kwivanga mu mitegekere y'afurika ntiyeruye ibihugu runaka ariko yavuze ko hari amakuru yasomye ko hari ibihugu by'amahanga byohereje ubutumwa bwo kwifatanya n'u Rwanda mu munsi mukuru w'ubwigenge no kwibohora byibutsa u Rwanda ko rwakomeza kwita ku burenganzira bw'abanyarwanda ni amagambo asa n'atashimishije umukuru w'igihugu Paul Kagame avuga ko atari umuntu wibutswe icyo agomba gukorera abanyarwanda ku bijyanye no kwibohora umbwira ngo nibuke amajyambere n'uburenganzira bw'abanyarwanda niyo wabubuzaga abanyarwanda iyi ntambara yo kwibohora ijya kubaho niba wari ushyigikiye abishe abahekuye u rwanda bamwe n'ubu bakibashyigikiye n'ubu abishe abanyarwanda abakoze jenoside hano mu rwanda baracyabunze ahantu bashyigikiwe n'abari babashyigikiye na mbere hose ubwigenge rero no kwibohora dushaka ni ugutinyuka ni ugutinyuka twabwira uwo ari we wese ngo kwibohora ni ibyacu tubifitiye uburenganzira tubifitiye ubushake tubifitiye kubyumva nta muntu uwo ari we wese ushobora kudukunda kurusha uko twikunda
ariko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali abanyamerika kuri uyu wa kane mu kakaro niho bahimbaza imyaka amajana abiri na mirongo itatu n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika yikukiye mu ihimbazwa ry'uyu munsi mukuru hari hafashwe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano mu marabara yose ya hano i washington dc ndetse no mu bisagara bikomakomeye byo muri amerika abapolisi bakaba bari bakwiragije mu mabarabara yose kubera hari inkuru zivuga ko hashobora kuba ibitero bya ya migwi y'iterabwoba ibirori byo guhimbaza imyaka amajana abiri na mirongo itatu n'icyenda amerika kimaze iminsi icikukiye birabandanya no gushika n'ubu mu gisagara cya washington dc mwamenya ko perezida obama mu ijambo ry'iwe yifurije abanyamerika bose uyu munsi mukuru mwiza kandi mukamenya ko itariki ihuriranye n'ihimbaza ry'imyaka cumi n'indwi umukobwa we mukuru mariya amaze avutse mu gihugu cya nigeria perezida wa nigeria ahamagarira abayisilamu bo muri icyo gihugu kuva mu gacerere bakiyamiriza ibitero by'umugwi y'intagombwa intagondwa z'abayisilamu wa boko aramu ibyo abivuga inyuma y'aho habaye igitero cy'abiturikiye ko amabombe muri leta ya borno mu ntango z'ukwezi kweranda kwa ramadani sheikh abdulahi baru rawu arongoye umuhari w'abayisilamu witwa Jibwis yashimye ako kamo yatewe na Perezida Buhari wa Nigeria akavuga yuko batazoryama batazorya umunwa mu gutera ibyatsi ubwo bwicanyi bw'umugwi wa Boko Haram avuga ko indongozi z'idini- z'idini rya Isilamu bahamagariye abanywanyi babo kudasesa amaraso nk'uko igitabo cya Korowani kibisaba mu gihugu ca Siriya abanywanyi ba leta ya Islamu basohoye amasanamu kuri wa gatandatu yerekana abagabo mirongo ibiri na batanu bariko baricwa n'imisore y'intagondwa mu gisagara ca Palmira ayo masanamu yashizwe kuri bwa buhinga bwa interinete yerekana iyo migwi iriko yica abo yise abasirikare ba leta ya Siriya bari bafungiwe mu ibohero ryo mu gisagara ca Palmira.
arakoze mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro ejo utegurirwa n'ugwaruka mu rwanda
ibihe byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo kubaka amahoro bica mu nzira nyinshi zitandukanye muri izo nzira rero harimo no gukora umurimo unoze mu rwego rwo gushakira umutekano igifu aha wenda bamwe barumva mbasekeje ariko nyamara ndavuga ukuri hanze aha rero imbuga nkoranyambaga ziraca ibintu aha twavuga nka whatsapp facebook n'ibindi ese ibi byo bimeze bite ntibyaba bibangamira umurimo wacu se ibigo bimwe na bimwe harimo kaminuza y'u rwanda ishami rya huye ngo byaba bifite ingamba zo gukuraho imirongo y'imbuga nkoranyambaga mu masaha y'akazi kandi ni mu rwego rwo kunoza umurimo ese minisiteri ifite umurimo mu nshingano zayo ibibona ite izi mbuga ntazifata ko ari imbuga zica akazi ahubwo ni uburyo bwo bwo navuga ngo tugomba kubaransinga cyangwa se tugomba kugereranya tukavuga tuti reka kandi mbonereho umwanya wo kubamenyesha ko tubafitiye ya gahunda yo kubanyurizaho ibiganiro mpaka tuba twagiranye n'abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye uyu munsi muraza kumva ikiganiro mpaka muri buze kugezwaho n'abanyamakuru bacu ubwo bari mu ntara y'uburengerazuba ho mu karere ka rubavu mu kigo cya ecole d'art de nyundo iryavuzwe riratashye
wagize ngo uko urugendo rwagenda ndabona aho mbihera
ngurugendo none se akazagafuka ntukareba utangiye kwiriza se kandi reka nkubwire ukuntu wenda wari warambujije ngo sinzajye mbika ku ngutiya ntubwire ko ntubwire ko y'amafaranga ikinamico y'uruhererekane nyiramubande ni hagati y'abaturage b'inkambi ya rwejuru na santire ya ruhiza mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena nkahabana mbabazi gatsimbanyi ndetse ndetse n'abandi n'abandi
ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute kandi aza no mu rugo
urumva se yavangura mu guhana iyi imvura iguye inyagira bose mwicikwa n'iyi kinamico nyiramubande nyiramubande nyiramubande kinamico nyiramubande mu kiganiro ejo umusibone ejo ejo bundi ikabageraho wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro utwoherereza ubutumwa kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu ikaze mu kiganiro ejo hari igihe uza akanguka amasuya wagahumuka uza asanga agatima kagihari ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu staying touch mu gutangira iki kiganiro reka duhere ku nkuru mugenzi wacu aliya tetagwiza yakoreye mu karere ka gicumbi no mu mujyi wa kigali aho yaganiye n'urubyiruko rutandukanye mu ikoreshwa ku ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kazi social network irabangama cyane kuko ituma abantu badakora akazi kabo nk'uko bagakwiye kugakora social network ntago ibangama mu kazi kuko mbona ari ikoranabuhanga ridufasha mu iterambere ry'igihugu ye social networks mbona zitabangamira kuko zifasha abantu gukora research n'ibindi bintu bitandukanye mbona ibangamira cyane kubera yuko nk'umuntu uyiriho imura- iramurangaza iyo ari mu mirimo ugasanga imirimo ntigenze neza kenshi cyane usanga nyine barangaye badafite gahunda ihamye kubera yuko baba barangariye muri icyo kintu social network yica ireme ry'akazi uko ngewe mbyumva ku giti cyanjye ukuntu yica ireme ry'akazi ni igihe uba ushaka serivisi runaka mu gihe runaka ubona ko utayibona bitewe n'aho ugiye kuyaka ugasanga umuntu arimo kuri facebook whatsapp ukabona ko wadindira mu kubona serivisi ukeneye yihutirwa sasho network mbona ari ryiza kuko ni- ni bimwe mu iterambere ry'igihugu ariko bitavuze yuko hari bamwe baryica bitewe n'uko mu gutanga serivisi bayitanga batihuse iyo igihe ujya kwaka umuntu serivisi kubera yuko bamwohereza akamesaje akabanza agahita- agasubiza mesaje mu cyimbo cyo kubanza kugusubiza serivisi waje kumwaka zica akazi kubera ko abenshi babikoresha mu gihe kitari icyabyo babikoresha mu gihe cy'akazi harapfa rero biterwa n'umuntu niwe n'uburyo yahaye agaciro akazi ku bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se namwe mutazikoresha nizeye ko wenda hari icyo mwaba mutoye muri iyi nkuru turangije nyuma y'iyi nkuru abakiduteze amatwi tugiye kubagezaho ikiganiro mpaka abanyamakuru ba ejo bagiranye n'abanyeshuri bo muri ecole d'art de nyundo i rubavu mu ntara y'uburengerazuba aha bari ku nsanganyamatsiko igira iti ese birakwiye ko imbuga nkoranyambaga zifungwa mu masaha y'akazi ni mu ijwi rya nadine uwamahoro
Ngiye ugiye kuyoboza ikiganiro nitwa Nadine Uwamahoro nabwira abadukurikiye ko turi mu karere ka Rubavu ikigo cya Ecole d'Art de Nyundo turi kumwe n'abanyeshuri baho bari muri Media Club tukaba tugiye kuganira ku ngingo igira iti guhagarika imbuga nkoranyambaga mu masaha y'akazi birakwiye cyangwa se ntibikwiye hari abemeza yuko bikwiye gufunga izo mbuga nkoranyambaga hari n'abandi bavuga yuko bidakwiye Ah, mwe muravuga yuko bidakwiye ese ah, mushingira ku ki turishimye twise ku ruhande rwavuga yuko bikwiriye yuko network zigomba kuba zishyizweho mu social network ndagendera ku ngingo ivuga yuko byica intego y'akazi akazi kagomba kugira time management nziza kuko impamvu bavuga ngo ni amasaha umunani y'akazi si uko bari bayoboye ko makumyabiri n'ane yakorwa bityo iyo urimo urakoresha social network bisaba ko nawe ubwawe ugomba kugira undi mwanya uyihereza ibyo bikaba byashobora kuba byabangamira akazi ikindi uh, social network zituma habaho sinzi ukuntu nabyita ni derangement mu gihe umuntu arimo arakora ntabwo navuga ibintu bitagiriye ingero kuko hari ikigereranyo kigeze gukorwa no muri ni imwe muri university yo muri amerika ivuga yuko mirongo itandatu ku ijana by'akazi bipfa byishwe n'abakozi bakoresha amasocial network twitter linkedin ndetse na facebook ikindi noneho kigaragaza yuko ibyo bintu bidakwiriye by'umwihariko university y'u rwanda yabashije kuba yahagarika yuko ayo ma social network akoreshwa mu gihe cy'amasaha y'akazi kubera yuko bazi uburyo bibangamira abanyeshuri babo kandi akeka nta kuntu university twemera y'u rwanda yajya gukura ibyo bintu hatarabashije kuba hakorwa ubushakashatsi bwerekana yuko bibangamira akazi cyangwa se imyigire muri rusange iyo niyo yari ingingo yanjye murakoze murakoze nanjye ndahamya yuko zino mbuga nkoranyambaga zazajya zifungwa mu masaha y'akazi kubera ko byica kasitoma keya usanga akenshi mu bakozi mirongo icyenda ku ijana bivuga yuko bica akazi bibereye ku ma ma whatsapp ku ma facebook bacatinga n'inshuti zabo usanga abakiriya baje abamaze isaha amaze mbese ahamaze igihe kinini kandi agataha atishimiye serivisi bamuhaye rimwe na rimwe akamuha serivisi bamutuka bamugira iki kubera ko yibereye mu bye n'izo nshuti ze ikindi navuga bituma tuvuge nk'urugero nk'abanyeshuri bituma udatekereza neza aba wibereye uri gutekereza nda- ndamusubiza iki ese kanaka katansubiza bigatuma utiga neza mbese bigatuma usubira inyuma mu byo watekerezaga ndetse no mu bwenge murakoze reka twumve n'urundi ruhande kandi yuko bidakwiye gufunga imbuga nkoranyambaga mu masaha y'amasomo cyangwa se mu masaha y'akazi ntibikwiye yuko zafungwa kuko abantu bose bakeneye kuzikoresha by'umwihariko abakora akazi gakorerwa kuri interineti bivuze ngo bakeneye gutanga amakuru isaha ku isaha by'umwihariko mu gutanga raporo ikindi kandi kuri izi social network zituma umuntu aba updated nimba ikintu kibaye nonaha agahita ajya agahita akibona nimba ari ukugikoresha agahita agikoresha ubu buryo bugezweho ntabwo ari ugutanga raporo igihe kirangiye utange raporo y'ibyo umaze gukora ako kanya ntabwo wabikorera udafite social networks by'umwihariko ikindi iyo babifunguye umuntu akajya kubikora igihe cyarenze aba afite byinshi byo gukora bigatuma hari icyo byangiza noneho by'umwihariko ntibyangije ka kazi ariko birangiza k'ejo cya gihe ntibikwiye kuko cya gihe bayifunga hari byinshi bigucika no cya gihe bayifunguye ugasanga watahuwe izo ni ingingo zitandukanye mwagiye muvuga ese haba hari ikibazo mwifuza kubaza bagenzi banyu ku byo bavuze Ah, hari ikintu wavuzeho nyine ngo information zitari ku gihe Ah, information zijya kuri social network social network ntabwo ariyo mother blog kuri internet ni ukuvuga ngo kugira ngo ikintu kibone kuri facebook hajya igihe kuvuga ati ngo ikiri linked ku gihe ni uko ngo uba iyo uza kuba wageze ku gihe mbere ugomba kukibona ndetse ukakibona n'ibindi byose biri connected kuri cyo mbere yo kukibona kuri facebook kwato ah, ese abavuga yuko ah, ziriya mbuga nkoranyambaga zica kasitoma keya ndabihakana n'ivinyo Eh, umuntu ujya kwica customer care nuko atazi agaciro ka customer care hari n'uburyo umuntu atanga customer care akoresheje izi mbuga nkoranyambaga mwatanga umwanzuro bitewe n'ibitekerezo bitandukanye mwagiye mwumva social network zikaba gukoreshwa mu mwanya wa nyuma y'akazi ibindi bikagenda ku mbuga zabugenewe kuko nazo zirahari koze iyo mwanzuro natanga bajya bavuga ngo buri kintu n'igihe cyacyo mu gihe uri mu kazi kora ibyo ushinzwe mu gihe ugiye kuruhuka na social network waziruhukiraho undi mwanzuro kurangara ntabwo bibaho ku muntu uzi kwikontorora arangara n'ubundi abasanzwe bari muri deranzuro wanjye numva natanga ah, birakwiye yuko abantu bose bajya kuri social network ndetse ntizinafungwe kugira ngo zifashishwe noneho mu gukemura ka kazi murakoze rero mwese ah, ndabashimiye kuri ibitekerezo bitandukanye mwatanze ndabifuriza ibihe byiza
mbona ibiti by'inganzamarumbu ngera urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwitura ikihi yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi ry'Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM nk'uko twabigarutseho dutangira iki kiganiro mifotra rero nka minisiteri ifite umurimo mu nshingano zayo nayo iri koreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu kazi igira icyo ibivugaho ngo nubwo hari ibigo byafashe ingamba zo gufunga iyi mirongo mu gihe cy'akazi ngo kugira ngo banoze umurimo bo siko babibona nubwo badahakana ko hari icyo zishobora kwangiza mu gihe zikoreshejwe nabi ni mu kiganiro epafrodite ndungutse yagiranye na ana mugabo umuyobozi mukuru w'umurimo muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo icyo kintu natwe turacyumva ariko kugeza ubu ngubu icyo nababwira cyo nta bushakashatsi buragaragaza yuko akazi gashobora kuba kicwa cyangwa se ibigo bishobora bihomba kubera gukoresha izo mbuga izo mbuga ubundi tugomba kubanza kureba zikoreshwa n'abandi zikoreshwa n'ibigo zikoreshwa n'abantu batandukanye mu buryo bwo kugira ngo bamamaze ibikorwa bak- bak- ba- bakora mu buryo bwo kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa byabo mu buryo bwo kugira ngo bahu- ba- izo mbuga zibahuze n'abandi zibahuze n'abandi mu buryo ikoranabuhanga mu buryo ririmo gut- ritera imbere ntabwo ntabwo abantu bavuga ngo ugumye aho ngaho ntumenye uko abandi bakora byatuma utamenya n'aho amajyambere arimo agana cyane cyane ko hari ubushakashatsi bwa- bwa- bwa- bwigeze bukorwa bigaragaza ko abantu benshi bakoresha izo mbuga ahubwo bishobora kuba bigaragara yuko bibamotiva cyangwa se biba- biba- bibongerera imbaraga kugira ngo bakore neza kugira ngo barusheho bakagira kumva kumva ko bayemotive cyangwa se um, agize umwota wo kugira ngo akore ku bijyanye no ku ku musaruro birumvikana yuko umusaruro ushobora kugabanuka abantu ba- baramutse ba- ba- batunganye cyane ku- kuri izo mbuga hari n'aho bavuga bati umusaruro ushobora gutakara bitewe n'uko ikintu wagakoze mu masaha abiri ushobora kugikorera amasaha atanu kubera ko watinze kuri za mbuga umusaruro ukaba wagira ikibazo bivuze iki rero bivuze yuko ahubwo twakoresha igihe gitoya kugira ngo umusaruro wiyongere numva rero ugiye ku bwanjye izi mbuga ntazifata ko ari imbuga zica akazi ahubwo ni uburyo bwo ngo navuga ngo tugomba kubalansinga cyangwa se tugomba kugereranya tukavuga tuti ese koko izi mbuga tuzikoreshe neza ariko tutazifunze kuzifunga nanone uba ufungiranye abantu hari byinshi nanone waba wica ababivuga bavu- babihera ko hari bamwe mu bakozi bazitaho cyane bagata umwanya kuri izo mbuga aho gutanga serivisi bakagombye gutanga Ah, nawe bavuze ko mubyumva ese niba mubyumva hari ingamba muteganya gufata kuri icyo kintu I- ingamba zo kuvuga ngo twazifata nibaza ko nuj- ni ugushishikariza abantu gukoresha izo mbuga neza nashishikariza abakozi gukoresha izi mbuga mu buryo buboneye mu buryo bu- bu- bu- butica akazi ndetse yaba ari n'abanyeshuri ari n'ahandi hantu bagomba gukoresha izo mbuga mu buryo butuma ibyo bakora ba- batabyica cyangwa se mu buryo bwo kugira ngo niba ari umusaruro agomba kuboneka uboneke atari uko wishwe n'uko uri, uri ku rubuga runaka birumvikana koko hari aho ushobora gusanga abantu bakoresha izo mbuga nabi ugasanga barimo amashusho za instagram baragira gute bara- bari- barirebera amashusho gusa cyangwa se bare- ba- barareba za- bari kuri za youtube barebana amamuvi numva ngewe inama nabagira ni uko izi mbuga bazibone nk'imbuga zibafasha kugira ngo bashyikirane n'isi yose bashyikirane no mu gihugu ariko bazikoresha mu buryo butanga umusaruro bata- bareke kuzikoresha mu buryo bwica akazi njya nkumva gufunga urubuga atari atari umuti ahubwo twarushaho kurushaho kujya inama no ku- no kuganira mu buryo bwo- bwumvikane no kumvikanisha ari mu banyeshuri ari no mu bakozi inyungu zigomba gu- ku- kuva muri- muri uru rubuga ko batagomba batagomba kwangiza umwanya bakora ibyabo cyangwa se baku- kuri izo mbuga ba- ba- ba- bata bata igihe
aha tubibutsa ko tukiri mu kiganiro ejo dukomeje ikiganiro ni mwese bakunze b'ikiganiro ejo indirimbo telefone y'umuhanzi bruce melody ibashimisha
Bruce Melody, Vazo, Bruce Melofa, Fa. Niwe najyaga mamatara, telefone yayijugunye, akabura uwitaba, akabura uwitaba, yeah. Niwe najyaga mamatara, ngo mubaze uko yarayenze, uko yiriwe, akabura uwitaba, akabura uwitaba. Yari umukobwa mwiza w'igikundiro y'abasore bose baragarira nifuzaga kumumenyesha ko numva mukunda kuko mu maso he hasaga n'urukundo sinavuga ko yamakaniye bicuza impamvu yatumye ajya kumureba yiyeye niwe najyaga mamatara telefone yayijugunye akabura uwitaba akabura uwitaba yeah. niwe najyaga mamatara ngo mubaze uko yarayenda uko yiriwe akabura uwitaba
bakunzi bacu rero twizere ko iyi ndirimbo telefone rwose yabashimishije uyu ni umwanya wanyu mwe mwese muba mwatwandikiye shyaka maurice tumuhaye ikaze muri studio
murakoze kumpa ikaze nk'uko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ubutumwa bw'abatwandikiye ubutumwa bw'uyu munsi bwiganjemo bwavuye mu kiganiro ejo cyatambutse mu cyumweru gishize aho cyavugaga ku bijyanye na gahunda ya leta y'u rwanda yatangijwe izwi ku izina ry'akagoroba k'ababyeyi iyi gahunda ikaba ifasha abantu gukemura amakimbirane yo mu ngo ubutumwa bw'uyu munsi tubuhereye ku bwa kayitesi yvonne uherereye mu karere ka rulindo kubwo asanga gahunda y'akagoroba k'ababyeyi ifite akamaro ko gukemura ibibazo byinshi bibera mu miryango kuko bahakura inyigisho zitandukanye nko kumenya uko bakikemurira ibibazo tuyisenge fortune uri mu murenge wa rusiga mu karere ka rulindo yagize ati akagoroba k'ababyeyi gafite akamaro ndetse n'iwacu karahaba gusa usanga abagabo bakitabira bakiri bakeya dukurikijeho ubutumwa bwa jean claude wiringiyimana uherereye mu murenge wa rongi ho mu karere ka muhanga kubwo asanga gahunda y'akagoroba k'ababyeyi ikwiye kugera mu midugudu yose kugira ngo ikemure ibibazo byose n'amakimbirane yo mu ngo naho mukeshimana leonari we yagize ati ikiganiro ejo ndagikunda cyane akomeza avuga ko ku bijyanye n'insanganyamatsiko asanga akagoroba k'ababyeyi gakenewe cyane cyane mu mujyi wa kigali kubera ko kuri we asanga ariho haboneka ibibazo byinshi cyane cyane iby'ingo zisenyuka akomeza ashimangira ko abatuye umujyi wa kigali nabo gahunda y'akagoroba k'ababyeyi bagira iyabo dukomereje ku butumwa bwa werarisi ndayisenga uri mu karere ka huye mu butumwa bwe yashimiye ikiganiro ejo kuko wasanga cyaraziye igihe ndetse anasanga gifasha urubyiruko kubaka umuryango nyarwanda dusoreje ku butumwa bwa mayisha claude yagize ati nkunda kumva ikiganiro ejo kuko hari byinshi kimaze kunyungura twizeye ko n'abandi mwese mukurikirana ikiganiro ejo hari byinshi mumaze kungukiramo aha niho dusoreje ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi ariko dushimiye mwe mwese mudahwema kutwandikira muduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tubagezaho mbere yo gusoza rero twabibutsa uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu aho mwatwohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu naho email ni ejo youth echo mu magambo afatanye at gmail com ndetse n'abakoresha facebook ntitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo ugiye ahashakirwa ukandikamo ijambo ejo youth echo ubundi ukadukurikira ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikirana ibiganiro bya ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo ejo youth echo akadomo org mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza
iryavuzwe riratashye
wagize ngo uko urugendo rwagenda ndabona aho mbihera
ngurugendo none se akasaga agafuka ntukareba utangiye kwiriza se kandi bimeze reka gute nkubwire ukuntu wenda wari warambujije ngo sinzajya mbika ku ngutiya No- no- wo- ntumbwire ko ntumbwire ko ya mafaranga ikinamico y'uruhererekane nyiramubande ni hagati y'abaturage b'inkambi ya rwejuru na santire ya ruhiza mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena nkahabana mbabazi gatsimbanyi Ndetse ndetse n'abandi.
n'abandi
ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute kandi aza no mu rugo
urumva se yavangura mu guhana iyi imvura iguye inyagira bose mwicikwa n'iyi kinamico nyiramubande nyiramubande nyiramubande kinamico nyiramubande mu kiganiro ejo umusibone ejo ejo bundi ikabageraho
reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari aha tugisoreje tukaba twaganiraga ku mbuga nkoranyambaga aha tubibutse ko urubyiruko rwatanze ibitekerezo bitandukanye umuyobozi w'umurimo muri mifotora ariyo minisiteri ifite umurimo mu nshingano zayo nawe akaba yagize icyo abivugaho tukaba kandi twaganiriye na bimwe mu bigo byafashe ingamba zo gukuraho iyi miyoboro mu gihe akazi karimo gukorwa aha cyane tukaba twibanze ku kigo cya kaminuza y'u rwanda ishami rya huye twegere tubibutse ko ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri nimero zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu na gatanu mirongo ine na gatanu cumi na rimwe cyangwa se zeru karindwi makumyabiri na kabiri mirongo itanu na gatanu cumi na rimwe mirongo ine na gatanu kuri facebook watubona wanditse ejo youth eco hanyuma ukajya ahatangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe naho email yacu ni ejo youth eco arobas gmail dot com ikiganiro ntaha tugisoreje tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'itanu kugeza isaa kumi n'ebyiri za mu gitondo uyu munsi muri sitidiyo mwari kumwe nange rozine umugwaneza naho hoje nigena akaba ariwe wari uyoboye iki kiganiro mugire ibihe byiza aho muri hose mwumva radiyo ijwi ry'amerika cyawe
Walking down the streets of Africa in the morning, you find the people shouting at the top of their voices.
mubandanya gukurikirana radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ejo bundi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi nibwo amashyaka atatu ataremerwa mu rwanda yishyize hamwe akora urugaga rwa politiki rwo guhuriza hamwe ingufu zayo mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye bamwe mu bayobozi b'ayo mashyaka ngo tuganire ndahera i buruseli mu bubirigi mwabanza kutwibwira Eh, Buruseli mu Birigi nitwa Munyampeta Yohani Damascene nkaba n'umunyamabanga mukuru wa PDP Imanzi ndabasuhuje bwana munyampeta yohani damascene murakomeye turakomeye rwose bwana Karekezi ikaze kandi ku ijwi ry'amerika murakoze turacyari ku mugabane w'uburayi mu bubirigi turi kumwe nitwa bukeye yosefu nkaba ndubungirije umukuru w'ishyaka rya fda inkingi nkaba nanjye nk'uko maze kubivuga ndi hano i buruseli namwe ndabasuhuje kandi ikaze ku ijwi ry'amerika bwana bukeye yosefu murakomere mukomere etiyeni turakomeye mukomere aho mu burayi noneho tujye i kigali mu rwanda twatumiye metere ntaganda bernard perezida fondateri w'ishyaka pes imberakuri metere ntaganda bernard namwe ndabasuhuje ikaze ku ijwi ry'amerika ndacyariho komera kareka mukomere cyane ejo bundi tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi u rwanda n'u burundi ni umunsi byizihije isabukuru imyaka mirongo itanu n'itatu ibihugu bimaze byigenga mwe mu mashyaka yanyu atandukanye ndabaheraho bwana yosefu bukeye mwahisemo gutangiza urugaga rwa politiki ngo amashyaka yanyu atatu atemewe mu rwanda ngo akorere hamwe impamvu mwahisemo uriya munsi mbere y'uko ngaruka ku bijyanye n'urugaga ubwarwo uriya munsi mwahisemo kubera iki Eh, mu by'ukuri uriya munsi u rwanda rwashoboye kubona ubwigenge ngira ngo dusubiye inyuma mu mateka kugira ngo ubwo bwigenge bugerweho nuko hari abantu batemeraga ubutegetsi bwa gikoroni bwariho bishyize hamwe twabaye rero nk'abashaka gufata urugero kuri abo bakurambere bacu batugejeje ku bwigenge dusanga natwe igihe kigeze ko twakwishyira hamwe kugira ngo dushobore kuba twagera ku bundi bwigenge bwo kwibohoza ubutegetsi bw'igitugu muhitamo uriya munsi niyo mpamvu rero twahise muri ya munsi metere ntaganda bernard mwashyizeho urugaga ariko amashyaka yanyu mu rwanda ntiyemewe uru rugaga mu by'ukuri mwumva rwagera kuki murebye politiki y'u rwanda aho igeze Eh, urakoze karekezi ndagira ngo mbanze nk'esore ntabwo amashyaka yose uko ari atatu ntabwo wavuga ko atemewe ishyaka ps imberakuri yemewe kugira ngo ryemewe mu kwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ishyaka ps imberakuri rero yemewe kandi ibyo dukora turabizi ku bijyanye no kuvuga ngo ntacyo twageraho kugira ngo nacyo turi guharanira nta n'igihe fpr ubutegetsi bwa kigali buzemera amashyaka atavuga rumwe nabwo niyo mpamvu dukora uko dushoboye kose tukereka abanyarwanda ndetse n'amahanga ko uburenganzira buharanirwa icyo gikorwa rero twari turimo mu gihe twiyemezaga gushyira ku mugaragaro buriya bufatanye hagati ya ps imberakuri pdp imanzi na fdi inkingi kandi kugira ngo nashimangire ko buriya bufatanye n'ubundi bwari buriho icyo twakoze ni ukongera kubuha ingufu kuko bwashinzwe n'ubundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi icyo gihe hari harimo amashyaka as imberakuri fdi inkingi icyo gihe na green party ikitwa ishyaka ryo muri opozisiyo nayo twari dufatanyije Ndabyumva.
Nyuma rero nta gishyashya Nta gishyashya.
cyabayeho ni ukugira ngo dushimangire ubwo bufatanye kandi nk'uko bwana bukeya bivuze twibutsa eh, iriya tariki y'ubwigenge bw'igihugu twibutsa ibyo impirimbanyi za demokarasi narwaniye uti ni ubufatanye busanzweho metire benari ntaganda mbagezeho bwana jean damascene mu nyampeta ubufatanye bushya butandukanye bute n'ubwari busanzwe mu mikorere yanyu mu bihe biri imbere Eh, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ubufatanye bushya aho butandukanye n'ubundi bikomeye ni uko eh, mbere ha- hari habaye ubufatanye hagati ya pesi igera kuri PD- eh, fd inkingi hamwe na girini pati pdp itaragera mu rwanda ariko hariho amasezerano hagati ya pesi igera kuri na pdp ubu rero noneho pdp yageze mu rwanda guhera muri ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo rero girini pati nayo iva muri ayo masezerano navuga ko mu by'ukuri amasezerano yasubukuwe ariko agahinduka mashya urumva rero ko eh, no mu bihe turi mu ngubu turimo kwitegura impinduka mu ma- y'ama- y'ama- ya- y'ubu- y'ubuyobozi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kubona amashyaka atatu akorera mu rwanda n'ubu bwose tuvuga ko ataremerwa yose ni ikimenyetso gikomeye ku banyarwanda yuko ya mpinduka abanyarwanda benshi bategereje ishoboka niyo mpamvu twavuze tuti reka dushyireho urwo rugaga kuri uriya munsi abanyarwanda bibuka ubwigenge kugira ngo tubibutse ko bwa bwigenge bwabuze mu rwanda hashize imyaka myinshi batabona bushoboka kandi hari abantu biyemeje kubu- biyemeje kubuharanira niyo mpamvu rero twayihiseho kugira ngo dusabe abanyarwanda badufashe dutangire urwo rugamba hamwe urwo rugamba rw'amahoro kandi twizera ko tuzarugeraho kubera ko rukorerwa mu rwanda aho abanyarwanda bari turabyizeye murabyizeye ni icyizere birumvikana niyo mpamvu mwashyizeho urwo rugaga ariko se bwana bukeye Jose- joseph mbagarutseho si ubwa mbere amashyaka ya politiki abayobozi b'amashyaka ya politiki bashyiraho ingaga zo gukorera hamwe cyane iyo ari amashyaka atemewe n'ubutegetsi bw'igihugu akenshi kugira umusaruro abantu bakwizera ntibyoroshye uru rugaga rwanyu rushya mushyizeho ruzatandukana rute murebye imikorere izindi ngaga zagiye zikoresha ariko umusaruro muri make nturagaragarira abanyarwanda Na- nagira ngo nibutse ko ku bireba ishyaka fd inkingi eh, dusanzwe turi mu rundi rugaga duhuriweho eh, n'ishyaka amahoro n'ihuriro rnc eh, urwo rugaga tukaba tumaze imyaka irenga ine ikabakaba itanu eh, tururimo kandi hari ibikorwa bishimishije twagiye tugeraho ngira ngo bimwe na bimwe abanyarwanda bagiye babibona nko mu bubanyi n'amahanga no mu bindi bikorwa no kwegeranya guhuza abanyarwanda kugira ngo tubone ko twese tugomba gukorera hamwe eh, tutitaye ku bwoko cyangwa se uturere icyo gikorwa rero cy'iryo huriro dusanzwe duhuriyeho n'amashyaka atatu ngira ngo abenshi barayishima kandi babonye ko hari icyo byashoboye kugeraho gusa akarusho k'uru rugaga rushya dushyizeho ni uko ruhuje amashyaka yose aba mu rwanda ahuje ibibazo bya buri munsi biterwa n'ubutegetsi buriho ako niko karusho ka mbere akarusho ka kabiri ni uko tumaze kubona amasomo menshi uravuga uti hari izindi ngaga zagiye zijyaho ntizishobore gusoza ingamba ziyemeje ibyo byose byagiye biduha amasomo tukaba rero tubona ko iki gihe u rwanda rugeze eh, mu mayira abiri ayo masomo ahagije kugira ngo dushobore kuba twabyaza umusaruro urwo rugaga rushya ari rwo eh, ccp nizeye ko abantu batazajya eh, barwitiranya na cpc Eh, nta kibazo ariko rero ubwo nagira ngo ako kantu hashyireho Um, umuntu yagira ati ni imihini mishya niba ariko umuntu yabyita ariko se bwana ntaganda metero ntaganda benari mukinnyi politiki aho mu rwanda hashize igihe eh, mwamaze n'igihe muri gereza muzira ibitekerezo bya politiki mwatangaje M- muzahindura mute ingendo cyangwa se imikorere yanyu kugira ngo kuri iyi ntera nk'uko mugira muti ishyaka ryanyu ryaremewe ariko icyo nzi ni uko hari igice cy'ishyaka ryanyu pesi imbere kuri cyemewe ariko icyo muhagarariye ntabwo cyemewe mu rwanda nicyo kibazo muzahindura muti ingendo kugira ngo noneho ubu mugere ku nshingano cyangwa se ku ntego mugamije Eh, urakoze karekezi wenda ikintu ngira ngo nshimangire abavuga ngo hari igice cyemewe n'amategeko hari n'igice kitemewe n'amategeko igice ishyaka pesi nyoboye niyo yemewe n'amategeko abandi numva ngo ni ba mukabunani wenda twavuga ko bemewe na fpr inkotanyi ariko ntabwo bemewe n'amategeko ku bijyanye rero no guhindura ingendo ntabwo tuzahindura ingendo ahubwo tuzashimangira ingendo yacu ni ukuvuga ngo ni ugushimangira kugerageza kurwanira no guharanira ko u rwanda rwaba igihugu kigendera ku demokarasi twe rero dufatanyije n'abandi tubona ko impinduka igomba guturuka mu rwanda amashyaka ari hanze nayo akadufasha akadutera ingabo mu bitugu byaba ngombwa nabo bakaza bakadufasha hano mu rwanda byumvikane neza ko hari abo bidashoboka kandi nk'uko murabivuga gukora politiki ntabwo ari ukwiyahura ariko ababishoboye bagombye kuza mu rwanda tugafatanya kuba rero muvanga ibintu birakomeye ntibishobora guhinduka mpora mbivuga muri politiki bucya bwitwa ejo
bwana jean damascene munyampeta mperutse mu kiganiro dusangira ijambo navuganye n'umwe mu bakada bakomeye bo mu muryango wa fpr inkotanyi senateri ambasaderi ni karemera yosefu yumvikanisha ko perezida uriho w'u rwanda ubu general paul kagame yagejeje abanyarwanda ku bintu byinshi cyane ku buryo nta n'undi bumva yamusimbura uretse kumwemeza agakomeza kongera ibintu by'ingenzi by'iterambere ageza ku banyarwanda mwe mu uburyo mubona u rwanda ubu hari icyo mubona perezida kagame atakoze mwe mugira muti mu ishyaka ryanyu birumvikana murahanira politiki mwabwira abanyarwanda muti twarenzaho kikaba akarusho urakoze karekezi niba twarashinze ishyaka ni ukuvuga ko hari ibintu twanengaga ntabwo twari gushinga ishyaka bamwe cyane cyane turishingiye mu buhungiro ko muzi ko pdp yashingiye mu buhungiro ntabwo umuntu ava mu nzira mu gihugu cye ngo ahunge ari uko asize amahoro ishyaka rishingwa na ba mushayidi bavuye mu rwanda mu bihumbi bibiri bavuye mu rwanda babuze amahoro kandi bararwaniriye iyi fpr inkotanyi muvuga niba abantu bitanze bagatanga ubuzima bwabo bagafata izo risike zose bakajya mu rwanda bakajya ku rugamba bakagera mu rwanda nyuma y'imyaka ingahe bagahita bahunga nuko bahunze ikintu kigaragara mu kinyarwanda navuga ngo ntawutinya ishyamba ikintu cyo warihuriyemo none se niba kagame yarategetse neza ko mu mahama ya fpr harimo gucyura impunzi harimo guca impamvu zose zitera ubuhunzi ku isi nako mu rwanda ubu ngubu byashoboka bite badusobanurira gute ko impunzi z'abanyarwanda ziyongereye zikikuba inshuro nyinshi niba se fpr yageze ku kintu gikomeye na kagame ubwo arimo byasobanurwa gute ko mu rwanda ubu ngubu abantu bapfa buri munsi abantu bazimira buri munsi n'ubu mwabonye raporo ya amerika nahoze nyumva kuri radiyo yanyu mu gitondo ivuga ko mu rwanda hari iyicarubozo ivuga ko mu rwanda hari abantu bazimira hari abantu bapfa bicwa yewe n'amashyaka ya politiki atemerwa abantu bafungirwa ubusa none se ubwo ibyo nibyo gutera imbere abantu bavuga rega gutera imbere k'umunyarwanda ntabwo ari ibiryo gusa ntabwo ari amazu y'imitamenwa gutembera k'umunyarwanda ni ubwisanzure icya mbere yewe munyampeta ndamutse nteye imbere nkubaka amagorofa ntabwo navuga ngo u rwanda rwatembere kuko ndi umunyarwanda kagame na fpr bateye imbere nibyo koko ariko ntabwo u rwanda rwateye imbere ntabwo ibyo tubyemera ntimubyemera ariko n'ibyagezweho ntabwo mwabihakana niyo mpamvu bageraho bwana joseph bukeye mwe mu ishyaka ryanyu fpr inkingi amagambo cyangwa se ibyifuzo ishyaka rya fpr inkotanyi ryatangaje kugira ngo ryumvikanishe neza ko perezida kagame ariwe rigomba kongera gushyira imbere yewe niyo byatuma n'itegeko nshinga rihinduka mwe icyo mwumva iri shyaka ritabona ku bijyanye n'ibyo u rwanda rutagezeho ni iki mwabwira abatwumva ikintu cya mbere urakoze karekezi ikintu cya mbere ngira ngo ubutegetsi bugomba kwihatira ni ugutegura uko buzasimburwa ntabwo umuntu umwe ari kamara kabone niyo yaba ari perezida kagame kugira ngo rero nyuma y'imyaka perezida kagame amaze ku butegetsi bashobore kuvuga ngo nta muntu w'umunyarwanda ushobora kumusimbura haba mu cyama fpr haba hanze y'icyama fpr ni ukuvuga ko ubwo butegetsi nta kintu bwakoze kugira ngo butegure uwo muntu nyine wamusimbura ese habaye impanuka sinyifuza ariko haramutse habaye impanuka byagenda bite igihugu cya rohama ese mbere y'uko perezida kagame aza barashaka kutubwira ko igihugu kitabagaho nkeka ko no kuba udafite umuntu ugusimbura ubwabyo ari esheke igomba gushyirwa kuri ubwo butegetsi ikindi kintu cya kabiri uretse ibyo by'ubukungu bavuze n'ikibazo cy'impunzi ngira ngo ubu ngubu ntawakwirengagiza ko umutekano wa buri muntu niba mwarakurikiye hari raporo iherutse gusohoka yerekeye umudendezo wa buri munyarwanda byasobanuka bite ko mu gihugu cyateye imbere u rwanda rwaba ku mwanya wa gatanu wa nyuma ku bihugu ijana na mirongo itanu n'umunani mu bantu baba bafite umudendezo ibyo bita byenete ibyo ntabwo bisobanutse ikindi kintu aho u rwanda rugeze ubu ngubu na nyina wundi abyara umuhungu ntabwo wavuga ngo ishyaka rimwe umuntu umwe niwe ukunda igihugu niwe ushobora kuyobora igihugu ngo nta wundi muntu ushobora gukora ibyo bintu fpr iyo myaka imaze niba yarageze ku bikorwa ariko se ubundi iyo ugiye ku butegetsi ntugomba kugeza igihugu ku bikorwa wavuga ngo nagejeje ngo igihugu kubiku- wa- wagombaga kubikora nyine nicyo uba waratorewe gusa ahubwo niba ko gukunda ibyo bikorwa wagezeho biha umusingi ukomeye umusingi rero nta wundi umusingi ni ugushyiraho uburyo bwo gusimburana ku butegetsi kugira ngo hatazarinda haza impanuka ibyo uvuga ko wagejeje ku banyarwanda bikaba byayoyoka niko twe tuvuga muri fda turavuga tuti niba byaranagezweho hari ibishobora kuba byaragezweho ariko reka tubihe umusingi turebe ukuntu twasimbura ubutegetsi bitagombye kunyura mu ntambara bitagombye kunyura mu imena eh, ry'amaraso aho ngaho niho tunyuranya na fpr ishaka kutwereka ko nta wundi ushobora guteka kiriya gihugu uretse fpr ndabashimiye bwana Joseph bukeye w'ishyaka fd inkingi twatumiye kandi bwana yohani damaseri munyampeta w'ishyaka pdp imanzi mu bubirigi na metre benin ntaganda w'ishyaka ps imberakuri ari i kigali mu rwanda metre ntaganda mwe ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida w'u rwanda uriho paul kagame azongere yiyamamaze ni ikibazo cyazamuye impaka nyinshi mu minsi ishize ndetse na perezida kagame ubwo yagize ati ntegereje kumva impande zinyuranye z'abanyarwanda ku cyo bavuga ku bijyanye n'iri tegeko nshinga mwe muri ps imberakuri mwumva itegeko nshinga ryahinduka mwumva ritahindurwa kugira ngo perezida kagame yiyamamaze impamvu mutanga ni izihe
urakoze karekezi mbere wenda yo kugusubiza ndagira ngo ngaruke ku ijambo nyakubahwa joseph yavuze agira ati muravuga "Nta karembe wundi ah, senateri karemera ushobora yosefu kuyobora- joseph karemera yego agira ati ngo nta wundi washobora kuyobora u rwanda uretse nyakubahwa paul kagame ibivugwa ni byinshi ku buhangange bwa nyakubahwa paul kagame ariko hari igihe bageraho bakakabya basigaye noneho banamugiranya na yezu rimwe na rimwe hari n'abajya bavuga ko ariyo ngo wazanye ikiyaga cya kivu ngo atariho ntabwo twabona mu biya birunga bikurura ba mukerarugendo urumva ko aho politiki y'u rwanda igeze aho abantu basigaye bafata umuntu bakamugiranya n'imana aho abantu basigaye bafata umuntu bakamuha ububasha bwo kurema ibintu karemano yaje asanga ku isi ibyo kuvuga ngo rero hari ibyo leta ya efuperi yagezeho iyobowe na nyakubahwa paul kagame nge wenda birashoboka ariko nge ntabigereranya na bya bindi umupagasi w'ubunyambiriri wahinze asiba ataba urwiri yarangiza agataka avuga ngo ni mu ntebe kugira ngo ni muri urwo rwego twabifatamo rwose hari ibyo bakoze ariko hari ibyangombwa batakoze muravuga gusiba nk'usiba mu murima gusiba mu murima n'umupagasi y'ubunyambiriri iyo yasibye mu murima arataha agahembesha avuga ko yakoze ibyo ni byo nagereranya ko ari ibyo efuperi yakoze nk'ubwo buryo yakoze twe rero kuba tuvuga ko iriya tegeko nshinga ritahinduka ni ikibazo cy'imyumvire y'amategeko ni ikibazo cyo guha agaciro abanyarwanda rwose njye numva ari igitutsi iyo abantu abanyakubahwa joseph karemera bavuga bati nta muntu wundi wayobora mu bantu miliyoni cumi na zingahe ibi ngibi ni ugukabya ibi ngibi ni ibigaragaza neza u rwanda uko ruyoborwa mpora mbivuga ko mu rwanda ushingiye kuri ibyo bakaremera avuga n'abandi bose na ba musafaziri mu rwanda umuntu wemerwa cyangwa ugomba kuvuga ni wa muntu uri wa mu- uri mu murongo w'imboneshabwenge ya esiteri ni ukuvuga ngo ni abantu bari muri ya teori ibyo itinda abo nibo bemera nibo bahabwa ijambo bakavuga ku maradiyo ngira ngo ikintu cyabaye ejo bundi ku itariki ya mbere batubuza gutangaza ku mugaragaro buriya buryo bwo gushyira hamwe bugaragaza neza ko abantu batemera iriya mboneshabwenge ya fpr y'abapfapfa bafite akamaro nta jambo bafite mu rwanda ye metre benari ntaganda reka reka tuganire reka tuganire twumvikana noneho bwana munyampeta jean damascene mwe muri pdp imanzi nk'inama cyangwa se mwe mu ishyaka ryanyu icyo mwakungura abanyarwanda basinye basaba inteko ishinga amategeko ko yatangira gusuzuma guhindura itegeko nshinga n'iki ari inteko ubwayo inteko ishinzwe amategeko y'u rwanda inama mwayigira kuri uyu mushinga cyangwa se kuri kiriya gitekerezo ni iyihe urakoze cyane mbere yo kubagira inama nagira ngo mbanze nkubwire bwana karekezi yuko dufite ingero nyinshi cyane z'uko abasinya benshi babikora mu rwego rw'imihigo abakuru ba fpr mu tu- mu- mu- mu ntara mu turere baba bakoze ku buryo babona amasinyatire menshi ashoboka abenshi batinya basinya batazi n'icyo basinyira ejo bundi pdp yafashe ikinyamakuru umurabyo yandikamo yerekana uko ihagaze abantu bayo berekana abantu barengana basinya ku ngufu ubu ngubu n'usomye icyo kinyamakuru mu rwanda arimo arakurikiranwa twasohoye itangazo rivuga abantu barimo gukurikiranwa kivumu bafunzwe ejo bundi nuko bagize amahirwe bakabarekura ariko bara- bariyitaba buri munsi ibyo byose ni ibyerekana yuko nk'uko metero ntagana amaze kubikubwira fpr itifuza ko hari umuntu uvuga ibyo batifuza kumva abo bantu rero harimo wari wagiye muri se- muri- muri- mu nteko natwe twandikiye ejo bundi perezida wa repubulika tumubwira tuti nyamu nawe wikivuguruza wivugiye ubwawe ko nugera kuri manda yawe ya kabiri ukayirangiza utarabona ugusimbura uzaba utsinzwe ko uzaba wategetse nabi ari impamvu yonyine ituma wagenda ndagira inama perezida wa repubulika rero kuba umugabo akaguma ku ijambo agatanga inzira abandi banyarwanda bagategeka ndabwira abanyarwanda bari mu nteko abanyarwanda abo ba- ba- ba- abo- abo ba tito rutaremara abo ba evode birirwa ku maradiyo yewe na ba senateri twavugaga mu kanya karemera karemera yosefu yuko bafite eh, bafite abana babo bafite imiryango abo bana bakeneye kuzakurira mu rwanda rwiyunze bakuriye mu Ru- mu rwanda ruzima bakareba amaso yabo akarenga ibifu byabo amaso yabo akareba inyungu zabo bakareba inyungu za rubanda bakareba inyungu z'abanyarwanda kuko turimo twubaka u rwanda rw'imyaka magana angahe musenyeri yosefu yajyaga avuga kera sibomana ati iyo ufite umushinga w'imyaka icumi ushobora gutera igiti kuko kera imyaka icumi ariko iyo ufite umushinga w'imyaka ijana ugomba ku- kurera abaturage kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo bamenye uko babana nicyo dusaba fpr nicyo dusaba kagame nicyo dusaba abantu barimo gusinya y'uko barimo ko- koreka u rwanda muri rwa rwobo tutazi ahantu ruzagarukira kandi ibintu bigishoboka ndasaba kagame rero tugasaba na fpr yuko imyaka ibiri isigaye bayikoresha bakicaza abanyarwanda tugasasa inzobe tukaganira tukubaka amateka yacu mazima dore ho twahereye tubeshywa ndabashimiye cyane eh, bwana munyampeta jean damascene w'ishyaka pdp imanzi gato mbasabe duse nk'abanzura bwana yosefu bukeye mwe inama mwagira ari iy'inteko ishinga amategeko kuko bariya abantu basinye bagera hafi miliyoni enye basaba inteko gutangira gusuzuma iki kibazo cyo gus- cyo guhindura itegeko nshinga bafite izo nyandiko imbere yazo bagomba kugira icyo bazikoraho inteko mwayisaba iki ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga mu buryo buteganijwe ndagira ngo unyemerere gato ngaruke kuri iryo jambo ry'umukuru w'igihugu wavuze aho asa n'uvuga ko abantu bari bakwiye guhabwa urubuga eh, bakavuga icyo batekereza kuri iyo mihindurire y'itegeko nshinga ibyo bintu bimeze nk'ikinamico kuko abagerageje kuvuga icyo batekereza babashyira mu munyururu mugenzi wanjye jean damascene amaze kuguha ingero natwe dufite izindi ngero nyinshi z'abantu bagiye bakurikirana icya kabiri ndagira ngo ngaruke ku mubare w'izo nyandiko eh, ntawe utabizi ko hari bamwe ndetse bagiye bahabwa inzandiko zirenze eshatu zose bakazishyiraho umukono kandi zikaba zarabazwe ikindi ni uko izo nzandiko zarateguwe zateguwe nande zateguwe n'ubutegetsi zateguwe n'abambari ba fpr ntabwo rero bavuga ngo ni ibintu abaturage bikoreye kubera eh, gushaka ko kagame ahama ku butegetsi none Ibintu se ibyo se bwana bukeye mubifitiye ibimenyetso si musiga mwagaragaza tubifite ibimenyetso ndetse dufite n'aba- n'amazina y'abantu bagiye izo mpapuro bazisubizayo bakazijyana mu butegetsi bamwe ndetse bakabizira ibyo ngibyo ntabwo ari impuha abo Eh, se igihe nikigera wababona ndetse birasho- tuzabyerekana birashoboka ko wababona tukabaha ijambo kuri radiyo ijwi ry'amerika bishobotse mu biganiro nk'ibi mu biganiro nk'ibi rwose ndabibasezeranyije ko nzababona tubaye ikindi tugushimiye rero ubwo ngarutse kuri iyo nteko ishinga amategeko ngira ngo abantu bagize iyo nteko ishinga amategeko bagomba kubanza kumenya ko ari intumwa za rubanda ntabwo ari intumwa z'ubutegetsi ntabwo ari intumwa za z'ishyaka riri ku butegetsi fpr inama rero nabagira ni uko batakwishinga iyo mibare ngo hari za miliyoni na za miliyoni zabandikiye ngo bahindure itegeko nshinga bo ko bakoresha umutima w'inama wabo bakareba inyungu z'igihugu kuko fpr ntizahoraho fpr ntabwo ari nk'ibuye rizahoraho gutyo fpr yenda umunsi umwe izavaho sinzi igihe sinyiho iminsi ariko izavaho ntabwo izahoraho igihugu u rwanda kizahoraho abo badepite rero nibatekereza igihugu aho gutekereza ishyaka rimwe barebe icyatuma u rwanda n'ibyo bikorwa bavuga twagezeho twabisigasira aho kugira ngo bihutire kujya gushyiraho amategeko bazi neza ko ashobora kuzagira ingaruka zikomeye ku gihugu kuri bo no ku bana babo Ye, yabashimiye bwana Joseph Bukeye namwe Maître Benin Ntaganda muri make cyane inama wagira intebe ishinga amategeko ni iyihe abakozi nyakubahwa karetse wenda mbere yuko mbagira inama usibye ko kubagira inama nabyo bitoroshye kubera umurongo bagomba gugenderaho bahawe na fpr icyo ushaka kugarukaho cyane ni kujyana n'abariya bantu basinya biriya bintu nta biriho nta bantu basinya abantu baterwa ubwoba abandi bagahabwa uhinda abana kugira ngo n'iradiyo yanyu igeze kubivuga iyo batanasinye barabasinya ku bijyanye no kuvuga ngo ngo abantu mwababona barahari benshi itete rwose ikibazo ahubwo ni ugutoranya abo muzavugisha turabategereje kugira ngo ngaruke ni uko biriya bintu kuvuga ngo abanyarwanda bagiye gusinya basaba inteko ngo ihindure itegeko nshinga biriya ni ugusisinganya biriya ni ukuyoboza uburari kuko mu mategeko aha ngaha ndagira ngo nsubize nk'umunyamategeko hari ingingo y'ijana na mirongo icyenda na gatatu y'itegeko nshinga ivuga ko gufata iya mbere mu guhindura itegeko nshinga mu gusaba referandumu abafata iya mbere inteko ishinga amategeko ni inama ya guverinoma ntabwo ari abaturage kabone n'iyo abaturage bafite icyo bita ubwisanzure ariko ubwo bwisanzure ntibagomba kubukora bica amategeko bica itegeko nshinga cya kintu rero cyo kujyana abaturage igihe riri ni ukuyobya uburari ni ugusisibiranya cyane cyane fpr ireshya amahanga igira iti ngo dore abaturage nibo babisabye ndagira ngo mbabwire biteye isoni ejo bundi bavuze ko n'abanyurgereza basabye ko nyakubahwa perezida wa repubulika yaguma akayobora igihugu ejo muzumva bavuze ko n'abasazi b'indera ko nabo basabye ko nyakubahwa perezida wa repubulika yaguma ku butegetsi ubuziraherezo bw'iyo fpr turimo niyo fpr yatanze wa murongo navuze ya mbonesha ubwenge navuze ya yindi gukoresha abantu Maître Ntaganda reka mbashimire gusa abo bantu mwavuze batasinye basinyishijwe bashyizweho igitsure n'iterabwoba muzaba tugezeho tuganire muri iki kiganiro cyacu cyadusangira ijambo namwe bwana munyampeta yohani damascene birasabe mwanzure gato cyane ijambo rya nyuma ni iryanyu murakoze cyane ijambo rya nyuma ngira ngo ngenere fpr na kagame ni uko ejo bundi cyane cyane n'iyo nteko ni uko ejo bundi nibashobora basho- ba- nibashobora guhindura iyo nteko kagame akongera akiyamamaza akongera agatorwa kandi azatorwa kuko niwe uyobora igihugu turabizi ingabo zose nize abapolisi bose n'abe icyo gihe ikintu kizaba gi- kibaye gikomeye cyane abanyarwanda batarimo kubona ni uko bazaba bafunze umuryango ku muntu wese wifuza kuyobora igihugu cye mu mahoro umuntu wese wifuza kugera ku butegetsi yadaciye mu ntambara bazaba batanze ubutumwa buvuga ngo nta mahirwe mufite perezida azaguma ku butegetsi mu gihe azashakira nava asimbuwe n'u- simburwe n'umwana we bihindutse ubwami urumva ko rero niho gusinyira abantu bose n'abifuzaga amahoro y'uko ayo mahoro adashoboka ntabwo rero twifuza intambara ntabwo twifuriza abanyarwanda ko tuzi intambara aho yatugejeje yatejwe na fpr tuzi aho yatugejeje turibwira abadepite ngo bafite ingo yewe n'ayo mazu bubatse bakeneye kuyabamo amahoro iyo bakeneye kuyabamo amahoro rero nibareke u rwanda abate- ubutegetsi busimburane mu mahoro kuko inteko nishingwa inteko- itegeko nihinduka perezida kagame agasubira ku butegetsi azaba abaye umwami w'u rwanda icyo gihe kuko nta wundi muntu uvukana imbuto rero muri ubu ngubu bazaba bavuze bati ushaka kujya ku butegetsi wese agomba gufata ama- gufata intambara gukora intambara agomba gufata intwaro ibyo ntabwo tubyifuriza abanyarwanda ndasaba abadepite aho bazaba bicaye abo banyarwanda bose barimo gusinya gutekereza icyo kintu n'iyo baba basinya ku muborogo barimo kunigwa ariko wibuke ko barimo kubahirika u rwanda ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane ntabwo nifuza ko dufunga umuryango w'amahoro njye ndifuza ko tuwagura ahubwo tukicara tukaganira uko ejo hazaza h'u rwanda Ye, ndabashimiye cyane Eh, yohani damascene munyampeta w'ishyaka pdp imanzi mu birigi ndabashimiye metre bernard ntaganda w'ishyaka ps imbera kuri i kigali mu rwanda namwe bwana bukeye yosefu w'ishyaka fdu inkingi mu birigi namwe abaduze amatwi mwese uyu munsi nongeye kubatumira iki kiganiro ni icyanyu umusanzu wanyu ibitekerezo byanyu ndetse n'ibyifuzo ku bijyanye n'uko itegeko nshinga ry'u rwanda ryagenwa uruhare ni urwanyu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi